hello welcome to my channel my name is jedidiah morin i'm una country sister una correct country sister When they call jedidiah morin i say welcome to my channel if today na the first time wey be say you they take your eye They take this your two korokoro eye dey see this my channel i say thank you so much thank you for being part of this channel o oh. in case you never subscribe to this channel abeg make you the wait make you try be part of this channel god bless you so today topic oh today nari very touching one i beg my country sister and my correct correct country people ah i beg una na god i take beg una na baba god there when he day heaven i take beg una make una help me share this video share this video as you fit share oh i no want the popular na make una share this video na matter of life and uh, my this picture one i dey see here this beautiful girl one i dey see here im parents don call o before i go even continue sef dis our eh, country sister wey dem dey call youtuber wey na true dream with lady t na she come send dis message come give me day before yesterday evening she say make i help am follow eh, do dis video make dis eh, thing for go wide so my country pipo oh, di thing when e dey there be say as true dream this our country sister this beautiful uh, youtuber wey based for italy na im send me say make i follow do this video na her picture be this person na one of her uh, her followers na im cry come meet am tell am say make she help am pass this message whether dem go fit see this girl this beautiful girl wey una dey see here this fine girl the thing wey e dey there be say He follow one of him neighbor wey na yoruba man wen e get wife and children follow dem go dia side since december twenty 28 na dem don dey find dis girl say he follow dem travel up till now dem never see am so di family dey very very worried dem say dem don call dis man call dis man di man no dey pick call dem call dis man e no dey pick call sotey im number now no dey go again Then even find this man go the place where be say in the worship when he take be assistant pastor pastor say im no see am im no know where im dey so i go play this um, video um, this voice call of the person when he send the message to our sister lady t wey lady t come send give me make una hear for una self. oya o make una hear abeg. lady t good evening o na me abeg na one of your follower dey tally for here so na my sister pikin na we dey look for since uh, december twenty-eight na say na uh, my sister say here for her reach so since then na dey say follow one yoruba man the yoruba man e get wife i get one pikin follow am comot He no tell dem before he comot na when e dey uh, find am na dey tell know say me He follow am comot go Yoruba land. They come say maybe na Christmas and New Year. After Christmas and New Year, it go come back. Till now, they never see Isin and they not hear from. Even the man, the Yoruba man, they record the number as two number. They ring, you know, they pick. But at now, the number, you know, they go again now. Even the church where they, go, at the man clear say in assistant pastor, what you tell them, we don't know that assistant pastor really it be. So they go meet, go the church, go tell the pastor. The pastor say, no, no, where for come for? He no know before. So Tinana will not know where the bat, no know where one for now go. The only they go police station for Ekpuma, go report. Cause now Ekpuma there for the go school, they go to see the learn work. But now he do that uh, WAEC exam, so he can learn what they learn till up. My son now come from uh, in uh, okay who there a local government for corn. Now could be the village where papa for corn. So now papa go rent for them for Ekpoma. So now Ekpoma there they come they go school, he comes learn work. Now Ekpoma there for know the Robama man and his wife and one picking. Now follow come on. All till we not hear for her. We don't know what happened to her till So now I say okay, make I contact as I say I see your good work for for you to whether they follow I they follow you I they say your good word where they present people matter and the solution they come now to see me I see present this my sister pikin o oh. me see me see present am come out maybe e go see reach hand anybody hand wey be say me uh, where about anywhere e dey maybe they fit know where e dey who just see who see see am maybe when they see the picture and maybe go see talk come out say ah he don see this picture see so place like this for so so place like this. Uh, maybe that kind of place, uh, for that kind of one, now, uh, if that they locate where it is. So now, Miss May present and Lady T, I beg. Now, God, I take beg you for your good work. Thank you very much. Yeah, welcome back, my correct people. My correct people, I take God beg on. I'm going share this video. And the thing when they pay me for this whole thing, be say, this man now, they don't give me the picture. Even Lady T, they don't give her the picture if to say we see this man picture if for even dey more easier for us because e go make us we go the thing go quick circulate dem go go arrest this man you see this our country our country wey be naija wey be nigeria we no get eh, a system when e be say if na for abroad na this kind thing happen e no go even take up to three hours they don catch out dis man because dem get system when e dey work you see um, dem get system when e work but for nigeria system not they work so the reason why make me say make una share this video be say a lot of people for this uh, nigeria they no get money to take mostly this period of uh, lockdown um, a lot of people don't lost their work They no get money take take take dey do take They watch data or take They do internet so make una just share this video as una go fit take share Leaving the ones where we say get money light no dey dey so make una help me share this video whether in case if una see this girl if una know where she dey make una um, contact us if una if una no fit contact me una contact True dream with lady t This um, uh, woman this uh, picture this fine woman wey be so nasty. see so mona go her channel her channel na True dream with lady t mona go drop her message mona say drop me message i go see reach reach out to her then we go reach out to the family of the girl abeg my people make una no hesitate to share this video because and this one now go still serve as a lesson to we parents make we be make we be make we uh, dey advise our children No, these children sef they no even get that kind sense wey be say you know say we will be people like us will be ajekpako we really enter the street we grow up for the street Maybe nowadays children maybe say they no even know anything small thing uh, somebody can easily deceive them you see so small person can which dey website They go i dey i dey and they go somewhere so i dey when one small little boy enter keke i come dey ask the keke man say you mean say this boy no go lost? he come dey laugh because i can't even imagine my their son because this uh, nigeria wey we dey so everybody they try to protect themselves They try to protect their children i can't even fear nobody even let me because of the way things don bad reach fear no go fit let me say make i send my son say make he go um, buy something for me for market because it's as bad as that this country bad bad people bad bad people don plenty o oh. abeg mothers make we advise our children make we let them know say bad bad people plenty o oh. bad bad people plenty make we no trust anybody when you see people they dey come show good face for you they tell you say come escort me make we go somewhere Now follow them or oh, tell your children Now follow them or oh. now escort escort Now we tell they find this girl now This girl now since december twenty-eight Now he follow this family Come out till today dem never see am so make una help me circulate this picture circulate this video make una share and whether um, una no know how things god fits in dey do im perform im miracle we go take see the girl once e be say this video reach some kind coro coro place I beg my country pipo make una share this video This girl a very beautiful girl They say she dey learn work eh, for ekpoma na Her dear parents learn she dey school and she don write yet finish una hear wetin everything wey be say The guy they talk when he talk concerning the girl the brother of the the family of the girl una hear wetin e talk beg because this whole thing eh, i just imagine because me as i dey here so i get fourteen years old daughter i can't just imagine because it e take em empathy to imagine some kind thing i just imagine say if na my daughter na mother o person wey be mother na im go really feel this thing if na my daughter na im leave her since twenty-eight of december dem never see am now maybe na only god na im know wetin for happen to me because me i no i i just dey put my myself to the shoe of that woman make i the thing is very very painful that is why i say i will take it upon myself to make sure say i make this video make una help me share am share am share this video make it work make the video go viral so that we go fit see this girl so my country people oh, my correct correct people na here i go stop if you be say you never subscribe to this channel but you dey wait for abeg be part of this channel god bless you thank you god bless you bye.